muteze amatwi radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mwiriwe neza muri kumwe na thomas kamirindi mu burundi mudukurikire ku mirongo migufi metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri naho mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu amakuru leta y'u burundi iragabisha umugambwe cnl wa gaton rwasa icekera cya kabiri cy'umukuru w'inama nshingamateka twebwe nk'abantu duheruka kwemerera uwo mugambi bigasubira kugaragara kandi ko ari bo bariko baratera ako kaguma tuzoheza tubafatire ingingo zibereye uyu ni tarisise niyongabo umuvugizi w'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu burundi yabivugiye mu kiganiro abavugizi b'inzego za leta bahaye abamenyesha amakuru uyu munsi imuyinga amakuru kandi ni ibirego muri sepeyi ku bwicanyi bwabaye mu burundi guhera mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu urukiko mpanabyaha mpuzamahanga ruhoraho sepeyi rurasaba leta y'u Burundi kuyishyikiriza ibirego by'abatavuga rumwe nayo ikeka ko bashobora kuba bafite uruhare mu bwicanyi bwabaye mu Burundi kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu mu kiganiro umuvugizi wa sepeyi yahaye ijwi rya amerika avuga kandi ko uyu mwaka ushobora kutarangira impapuro zo guta muri yombi bamwe mu baregwa zisohotse mbere rero y'uko uyu mwaka urangira ni inkuru ya mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru uri i Kigali mu Rwanda kuva mu kwezi kw'icyenda umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi sentare mpuzamakungu mpande bya sepeyi yaratanguje amatohoza ku byaha by'agahomerabunwa mu ihonyangwa ry'agateka kazina muntu bishobora kuba byarakozwe mu burundi kuva mu kwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu gushika mu kwezi kw'icumi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi mu rugendo umuvugizi wa sepeyi yahoramwo mu gihugu c'ubuganda muri iyi ndwi yaboneyeho akaryo ko kubwira ijwi rya amerika aho ico gikorwa kigeze Fadi El Abdallah avuga ko amatohoza ageze ku ntambwe ishimishije yamara amenyesha ko gushika ubu uruhande rwa leta ata makuru ruratanga kubo rwagiriza ko boba barahohoteye inzego za leta abanywanyi b'umugambi uri ku butegetsi canke abandi ni mu gihe amashami yigenga abashingwa manza n'amaradiyo batanze amakuru akwiye ku mabi n'ubwicanyi byakozwe n'inzego za leta vyatumye ayo matohoza atanguzwa L'enquête est en train de se dérouler. Maintenant, l'enquête doit être confidentielle.
atamatohoza arabandanya mu bwitonzi no mu ibanga ntangere kandi ariko akogwa n'abahinga karuhariwe bo mu biro vy'umushikirizamanza mukuru wa sepeyi bariko baragerageza kwegeranya ibikenewe byose yaba amajwi amasanamu inyandiko n'ibindi kugira ngo umushikirizamanza azobitange imbere y'abacamanza barabe ko hari ibyaha by'agahomerabunwa mu guhonyanga agateka kazina muntu byakozwe inzego canke abantu bakomeye muri leta bazoheza baburanishwe imbere y'abacamanza nimba leta nayo harabo yikeka ko bakoreye amabi inzego zayo canke abandi bigakorerwa mu gihugu canke hanze turisaba kuzana ivyo birego n'amakuru kugira ngo bije mu matohoza ariko arakogwa twebwe turigenga nta ruhande na rumwe rwa politike dukorera umuvugizi wa sepeyi amenyesha ko intambwe ikurikira ari iyo gusohora imitahe mpuzamakungu yo guhagarika abo ubutungane bushaka ko babazwa ibyaha bakekwa ko gusa yirinda kuvuga ryari iyo mitahe izosohoka yizeza abakorewe amabi ko bakekwa bose hariho inzira zo kubafata naho uburundi bwikuye muri iyo sentare kuva mu kwezi kw'icumi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi Nous ne pouvons pas indiquer. C'est uniquement au moment où le bureau du procureur considère qu'il y en a...
reka ivyo tubigira ibanga kuko n'amatohoza aracari mu ibanga ntangere yamara umushikizamanza niyaheze amatohoza abacamanza bazoca barungikira imitahe abakekwa bose kugira ngo bisigure baburane ku vyaha bakekwako naho uburundi bwikuye muri sepeyi ntikibuza ko abakekwa bafatwa hari inzira zitatu zishoboka abantu bashobora kwishikana bonyene ubwabo imbere ya sentare nk'uko n'ahandi ku isi bimaze kuba bashobora gufatirwa mu bindi bihugu bari mu ngendo hari n'igihe imitahe igirwa ibanga ukekwa agatembera ataco yinona tubonye agiye aho yofatwa vyoroshe tugaca tubivuga ko hari umutahe umurondera amayeri ni menshi dukoresha Il y a différentes stratégies qui peuvent être mises en place pour essayer d'arrêter les personnes poursuivies par la Cour.
naho yabigize ibanga mu ntango z'uyu mwaka ijwi ry'amerika ryari ryavuganye n'abashingwamanza baserukira ababuze ababo n'ivyabo ku bw'urunani rwabo metre armen yongere yari yatangaje ko bafise amakuru akwiye ko iyo mita mpuzamakungu izosohoka imbere y'uko uwo mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda uhera bari mu matohoza twebwe nk'abashingwamanza turiko turobananya tubaha ibintu vyerekana neza yuko ivyaha vyakozwe tubashira hamwe n'abakorewe ivyaha hama tukanabereka n'abantu bashobora kubaza mu gutanga umuco ku vyaha vyakozwe tukibaza yuko muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda hashobora gukurikirana bamwe bamwe mu bazokwagirwa n'icaha hariyo abafashwe ku nguvu cane cane abakenyezi n'abigeme hariyo amadosiye y'ihohoterwa rya kiremwamuntu hariyo amadosiye ajanywe no kunyuruzwa n'ubwicanyi bukabije kuri abo babuze ababo n'ivyabo umushikirizamanza wa CPI abicishije ku muvugizi Fadi El Abdallah abasaba gukomeza kwihangana Alors, pour les victimes, je dirais qu'il va euh, falloir faire preuve de euh, patience parce que...
abakorewe amabi tubasaba kwihangana gusa bamenye ko intare izoteba igakora leta yemeye ko dukorana byonyarutse kuko n'amasura yokingigwa tukishikira n'ahabereye amabi ariko naho yokwanka kutworohereza nta ngorane amatohoza arakoga ukuri kwamye kandi ntikibuza ko abakekwa ko ibyaha bahagarikwa nk'uko byabaye muri libiya n'i darfur muri sudani ego bishobora guteba nk'uko byagenze kuri perezida omar el beshir muri sudani ariko imitayi ntisaza n'inyuma y'imyaka cumi barafatwa abantu bashobora gukingirwa n'ubutegetsi igihe kanaka yamara mu nyuma bigahinduka les circonstances qui permettent de protéger quelqu'un pendant un certain temps, peut-être ça va changer dans le futur et son arrestation pourra être plus- beaucoup plus facile.
sentare mpuzamakungu mpanabyaha cpi yatanguye gukora mu mwaka w'ibihumbi bibiri na kabiri uburundi bwayigiyemwo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na kane buyitera kagere mu kwezi kw'icumi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi yamara cpi yemeza ko bitazobuza ko bazokwagirwa n'ivyaha bakurikiranwa cpi irimwo ibihugu ijana na mirongo ibiri na bitatu vyinshi muri ivyo nivyo muri afurika ivyo bisabwa kudashigikirana mu gihe hari umwe mu bategetsi akekwa ko ivyaha kanaka kuko ari bo bayishizeho pyeklabe niyo nkuru kigali ku bwijwi ry'amerika leta y'u burundi ivuga ko ishobora gufatira ibihano umugambwe cnl wa agaton rwasa tarisisi niyongabo umuvugizi w'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati yabivugiye mu kiganiro cy'abavugizi b'inzego za leta cyabereye i muyinga uyu munsi yabivuze afatiye ku banywanyi bi- ku banywanyi icyenda ba cnl bafunzwe avuga ko ari bo batwitse ingoro y'umugambwe wabo muri komine nyabiraba mu ntara ya bujumbura rural mu ijoro ryo kuwa gatandatu ushize ni inkuru ya mugenzi wacu eloge wirika neza uri i nairobi muri kenya abo banywanyi icyenda b'umugambwe senere bahagaritswe mu ibanga ridasanzwe ku munsi w'imana nyuma y'inama y'umutekano yakurikiye iturirwa ry'ingoro y'uwo mugambwe mu ijoro ry'imbere y'uwo munsi muri komine nyabiraba mu ntara ya bujumbura mu rengero rw'uburundi bose uko ari icyenda n'abagabo ku munsi wa gatatu bahavuye bacirirwa urubanza rw'ikibiriraho uwo munsi nyene bajanywe mu ibohero rikuru rya mpimba mu gisagara ca bujumbura abafashwe bose nk'uko vyemezwa n'indongozi za senere bari bafise amabanga ku mitumba itandukanye y'ikomine ya nyabiraba mu mugambwe wabo bamwe mu miryango ifise ababo bafunzwe bavuga ko bahohotewe basigura ko batigeze bahabwa amahirwe yo kunganirwa n'abashingwamanza kandi ko bamwe muri bo bahagaritswe mu gihe bari berekeje mu misa yishura ikibazo co kumenya niba abantu bovuga ko bariko utihanganiranira gutanguye kwibonekeza imbere y'uko haba amatora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri umwunganiriza akaba n'umuvugizi w'ubushikiranganji bw'intwara yo hagati mu gihugu yabigarutse ko aboneraho akaryo ko kugabisha umugambwe senere w'icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka agaton rwasa n'abanywanyi biwe tarsisi niyo ngabo hariho by'ukuri n'ibyo inzu y'umugambwe yaturiwe muri bujumbura i nyabiraba aha nibaza ko urubanza rwacitse ejo rw'ikibiriraho rwerekana neza yuko abantu baturiye ijyanye no kwa i bujumbura basanzwe ari abo mugambwe seneri w'irya ngoro nyene yahiye mukaca mubona rero yuko ahubwo hari ingendo nshasha yadutse yo kugira ngo bacyoze igihugu aho abantu biturira kw'inzu hama bagakoma induru tugasaba rero yuko ahubwo abo bantu bogaba kandi twebwe nk'aba abantu duheruka kwemerera uwo mugambi bigasubira kugaragara kandi ko aribo bariko baratera ako kaguma tuzoheza tubafatire ingingo zibereye tukaboneraho yuko kubagabisha bavyumve kuko vyaragaragaye vy'ukuri ko aribo bituririye iryanzu dusabe rero yuko boheza eh, bagakurikiza amategeko kandi bakumvikana ntihagire amacenga bashiramwo muri kino gihe bwana niyongabo yanagarutse ku c'ubushikiranganji avugira buriko burakora kugira ngo amatora yimirije ategurwe neza nagomba menyeshe ko ico turiko turakora kandi mu bushikiranganje ubu nyene turiko turavugana hariko haraba inama y'abarongoye imigambwe gushika ku rwego rw'intara hamwe n'ababura amatari umushikiranganje w'intara hagati mu gihugu inyisho zokunda igihugu n'iterambere ry'abene gihugu ariko arakoreshereza mu ntara ya gitega mu ntumbero yo kwegeranya abantu kugira ngo bayage baganire hanyuma bashobore kumva ibintu kumwe mu ntumbero yo gutegura amatora atekanye kandi abereye igihugu cacu umugambwe mushasha w'icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka y'agatongo rwasa yahoze atwara umuhari w'inyeshamba paropeutu fnl waje guhinduka umugambwe fnl uja gucikamwo kabiri mu nyuma ya nkirwa kubandanya niryo zina wemerewe kuwa cumi na kane ukwezi kwa kabiri uyu mwaka kuva ico gihe rwasa yatanguje isekeza ryo kugurura ingoro z'umugambwe mu ntara n'ukwerekana indongozi zawo kuko abajejwe intwaro n'igipolisi bavuga ko zitazwi bigatuma batoroherezwa mu bikorwa vyabo kwigenekerezo rya cumi na kabiri ku kwezi no kuri uyu wa kane ishirahamwe ryita uburenganzira bwa kiremwa muntu Human Rights Watch ryasohoye inyandiko rivuga ko abanywanyi b'uwo mugambwe bahohoterwa bakanahamwa risaba akanama ka ONU ikajejwe amahoro n'umutekano kugumiza ijisho ku biriko biba mu Burundi no gufatira ibihano abategetsi bamwe bamwe bagirizwa ayo mabi nubwo ryemeza ko muri ako kanama nyene hari ibihugu bitanga ivyemezo ko mu Burundi yatanzira ikirasha harimo Uburusiya Ubushinwa na Guinea Equatorial bisigura kwihamwa rivugwa rikorerwa abatavuganwa n'ubutegetsi rinyagaje inyuma imvo za politike gusa eroje burikaneza nairobi ijwi rya amerika
mu rwanda urukiko rw'ubujurire rwatesheje agaciro icyifuzo cya lieutenant joel mutabazi wasabaga kurekurwa by'agateganyo agakomeza kuburana ari hanze umunyamakuru w'ijwi rya amerika asumuta kaboyi yaduteguriye inkuru umucamanza yatangaje icyemezo gitesha agaciro inzitizi zari zatanzwe na leta na joel mutabazi yibereye mu rukiko ari kumwe n'umwunganizi we metre antoinette mukamusoni leta na mutabazi yari yasabye gufungurwa by'agateganyo ashingiye ku mpamvu eshatu yasobanuriye urukiko ku isonga harimo ko arwaye indwara zirimo izidakira harimo indwara y'umuvuduko w'amaraso hypertension indwara y'umwijima n'indwara y'amaso mutabazi avuga ko kubera ubu burwayi byaba byiza ko yarekurwa by'agateganyo akajya kwiyitaho akivuza ari hanze indi mpamvu leta na mutabazi yasabaga gufungurwa by'agateganyo igenderanye n'imibereho ye yo muri gereza leta na mutabazi yari yabwiye urukiko ko afunzwe mu buryo bubi ati si imibereho ikwiye umuntu mfungiye mu kumba gato ka metero imwe na santimetero mirongo inani katagira idirishya karimo amakamera kongeraho ni ugufungura inzugi enye ubwiherero buri muri ako kumba metere mukamusoni wunganira leta na mutabazi nawe yavugaga ko aho leta na mutabazi afungiye ari ikigo cya gisirikare atari gereza agasanga afunzwe ku mabwiriza ya gisirikare kandi mu yanwe n'urukiko yagombye gufungirwa muri gereza ya gisirikare yemewe n'amategeko icya gatatu mutabazi yasabaga ko yafungurwa by'agateganyo abishingira ku mafunguro ahabwa muri gereza aravuga ko arya ibigori n'ibishyimbo bamuhindura bakamuha akawunga kandi ngo arasanga bitamufasha mu burwayi bwe ko akeneye indyo yihariye igendanye n'uko ameze izi nzitizi zose uko ari eshatu umucamanza yavuze ko nta shingiro zifite ahereye ku buryo mutabazi afunzwemo umucamanza yavuze ko iyi mpamvu itahabwa agaciro kuko aho yita mu kigo cya gisirikare afungiye ahubwo ari ishami rya gereza ya gisirikare yo ku murindi umucamanza yavuze no ku nzitizi ijyanye n'ubuzima bwa leta na mutabazi wagaragaje ikibazo cy'uko afite indwara zikomeye zikeneye kwitabwaho n'umuganga w'inzobere umucamanza yavuze ko kuvuza imfungwa biri mu nshingano za leta kandi ko mutabazi avurirwa mu bitaro bya gisirikare i kanombe bibarirwa mu bya mbere bikomeye igihugu gifite ko kandi ahabwa imiti uko bikwiye umucamanza yavuze ko ibyo mutabazi yifuza ko byo kubona umuganga w'inzobere igihe amushakiye atabishobora ngo kuko n'abaturage bari hanze batabona umuganga w'inzobere igihe cyose bamushakiye ko bibasaba kubanza kubisaba ikibazo cy'imirire mutabazi yavuze ko itagendanye n'uburwayi bwe umucamanza yanzuye ko leta na mutabazi ahabwa ibiryo bikwiye byujuje ibyangombwa anongeraho ko yaza kwaka indyo yihariye yari kuyisaba umuganga akaba ari we uyimwandikira ko kandi yari kuyihabwa umucamanza yavuze ko inzitizi zose mutabazi yatanze zidafite ishingiro bityo ko akwiye gukomeza gufungwa mu gihe agitegereje kuburana ubujurire bwe Liyetona Mutabazi nta byinshi yavuze ku mwanzuro wari umaze kumufatirwa usibye ko mu ijwi riranguruye yagize ati imana indinde kandi namwe wahoze w'ijisho uwunganira mutabazi Metre Mukamusoni Antoinette yabwiye radiyo ijwi rya Amerika ko agiye kureba niba izi nzitizi zishobora kujurirwa mu rukiko rw'ikirenga Metre Mukamusoni avuga ko nasanga bikunda azabanza akaganira n'umukiriya we bakajurira Liyetona Joel Mutabazi afatwa nk'ukuriye itsinda ry'abantu umunani bose baregwa ibyaha bifitanye isano no guhungabanya umutekano w'igihugu yakatiwe n'urukiko rwa gisirikare igifungo cya burundu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane batandatu mu bo bareganwa bamaze kubwira urukiko rw'ubujurire ko bemera ibyaha kandi bagasaba imbabazi ndetse banatangaza ko bakuyemo inzitizi zose bari bagaragaje muri abo harimo demobe karisa inosa nawe yahoze mu itsinda ry'abasirikare barinda perezida kagame urukiko rwari rwamukatiye igifungo cy'imyaka makumyabiri n'itanu ahamijwe ibyaha by'iterabwoba no gushaka kugira nawe umukuru w'igihugu mu myanzuro yagejeje ku rukiko rw'ubujurire karisa yemeye ibyaha bisabira imbabazi karisa avuga ko yiyemeje kuvugisha ukuri kuzuye ngo abohoke ku mutima yatakambiraga urukiko ngo ruce inkoni izamba rumugabanyirize ibihano kuko ngo bwari ubwa mbere akoze ibyaha ikindi cyemezo nk'iki cyari gitegerejwe gusomwa kuri uyu wa gatanu ni ku rubanza rwa jenali frank rusagara ndetse na koroneli byabagamba nabo basabaga gufungurwa by'agateganyo mbere y'uko ubujurire bwabo butangira kuburanishwa gusa iki cyemezo cyo nticyabashije gusomwa kuko urukiko rw'ubujurire rwavuze ko rutabonye umwanya uhagije wo gutegura uru rubanza kubera izindi manza nyinshi ziri muri uru rukiko asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
ndi mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
bamwe mu barundikazi baba mu mahanga basubira mu gihugu cyabo gufasha iterambere ryacyo mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi mugenzi wacu oriyana itange ishaka yari kumwe n'umwe muri abo ngabo baba mu mahanga nyine witwa ani irankunda irankunda aba hano muri leta zunze ubumwe za amerika aritegura kujya mu burundi aherekejwe n'abahanga bavuye mu bihugu bitandukanye gutanga ubumenyi mu nzego zinyuranye nk'ubuvuzi irankunda arasobanura icyatumye mu by'ukuri ategura uru rugendo mu burundi
kuba natangiye gukorana n'urwaruka ino muri amerika nasanze ko hariho abarundi benshi bashaka gukaruka mu burundi kwigisha nyine gufasha abarundi bari mu burundi ahandi abandi nabo baragenda mu burundi bakaryoherwa bakagaruka bafite inguvu nyinshi yo gusubira mu burundi gufasha gufasha abarundi babo mu burundi iyi rero summer camp ni platform ifasha abarundi baba mu makungu kugira bashobore utanga ubumenyi bafise n'inyigisho mu nzego zitandukanye iyo wise summer camp tuvuge kumbure nk'ihuriro uzoba uri urakora ni ihuriro ahantu abantu bashobora kuza kwiga ibintu bitandukanye ayo manama n'izo nyigisho zomara iminsi ingahe ni bande bariko baragufata mu mugongo
ubu ndiko nakorana n'ishyirahamwe yitwa burundi friends international iyo shyirahamwe niyo iriko iramfasha kuzana urwaruka rw'abarundi abadoza bavuye mu ntara cumi n'umunani zigize igihugu cy'u Burundi kandi iyo shyirahamwe yitwa Burundi Friends International nibo bariko baramfasha gutegura icyo ikibanza kuri Burundi American International Academy iri mu gisagara cya Bujumbura itariki izoba itariki cumi n'itanu gushika cumi n'indwi cumi na zitanu
cumi na zitanu gushika itariki cumi n'indwi mu kwezi kw'indwi ah, abahinga twumva muzogenda mujanye bava hehe bazoba baje kwigisha iki ni bande muri rusange ego ubu tufise abahinga batanu ah, babiri batatu bazoza bavuye hano nyine muri amerika Ah, umwe azoza avuye muri china ah, uwundi azoza avuye muri philippines Ah, so in- izo nyigisho ah, zigizwe nu- n'ubuganga bw'amagara ah, ubumenyi bujyanye n'umwuga wo kuvura amenyo Mhm.
hamwe n'ubumenyi buri ah, mu- mu myuga ikoresha ibyuma so ibintu bita ah, artificial intelligence bazoronka ah, nk'amasaha nkangahe kwigisha ku munsi muri make mubiteguye gute ngene bizogenda iyo misi ibiri yose yego iyo minsi ibiri ah, hazoba ama session abiri Ah, urumva hazoba iyo mu gitondo ah, n'iyo n'iyo ku mugoroba so abo bigisha bazokwigisha rero kane ah, kabiri ku munsi wa mbere akandi kabiri ku munsi wa kabiri so bazokwigisha amasaha abiri ah, mu gitondo n'ayandi babiri ku mugoroba abantu bose baba bashaka kumenya nyine ibyo bintu bazoba bariko barigisha barash- bari- barashobora kuza turabahaye karibu Ah, bizobera nyine mu gisagara cya bujumbura ahajya kuri ah, burundi american international academy reka duhere ku murongo wa telefone na idirisi amahoro neza idirisi
amahoro amahoro ni amahoro namwe yego urahora akomeye Ah, turakomeye turashima ndabahamagaye ndi muri komini provesi bubanza komine gihanga nifuza kuba nomenya ico kiganiro nkamenya na irankundani ubwo bumenyi ukungene yobudufasha ibiganiro inyigisho azotanga mu gihugu ukungene natwe zodushikira kugira twiyungunganye muri ivyo vyiyumviro vyiwiwe haba kuvura canke gufasha uwoba yafashwe n'ivyo bintu ni ni jewe anirankuda ndiko ndayitegura Mhm.
Ah, ni- mfashije na n'ishyirahamwe ryitwa burundi friends international ah, i- ibiriko iramfasha i bujumbura Mm. hari nimero ya telefone kumbura bashobora guhamagara ko kugira ngo bitegure kuzo kwitabira iryo huriro mu i burundi barashobora kunyandikira ah, email ah, nimba bafite ikibazo ah, iyo email ni irankunda ani ah, kuri gmail com canke bashobora nyine kunyandikira na jewe ah, je nta kibazo mfise bafite bashaka kuza nzobabwira nyine aho tu- twohurira kugira nabo bashobore kumenya ah, izo nyigisho Eh, bizobera ku ku ishure ryitwa burundi friends uh, Burundi Interna- Burundi American International Academy Mhm.
uh, iri i Bujumbura nyene ani none hari inzego za leta kumbure waba waratumiye muzotanga inyigisho nyinshi muzotanga ubumenyi bwinshi inzego za leta mwaba marabatumiye kumbure nabo nyine bashobora kubona akamaro ka zimwe muri izo nyigisho muzoba mwatanze kumbure eh, zishobora kubamarira akamaro mu gufata ingingo zimwe zimwe nk'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu canke ubushikiranganji bujejwe ugwarukana n'izindi Nituraba- niturabatumira ariko jewe nanje nzoshika mu Burundi mu ndwi zibiri Ah, mfise ah, amanama nzogira mu Burundi ah, kugira ah, n'abantu bari mu Burundi nzobabwire kugira nabo bazo- bazohashika none abarundi bobo bari mu mahanga cyangwa bari muri amerika bagenzi bawe n'abandi ah, mwarabararitse babaterere muri iki gikorwa murimo ego ah, twara- twarabwiye abantu bose nimba ah, bashaka kwigisha ah, bashaka basi kuza ku- kuraba ibyo turiko turagira uwo munsi ah, ni ni ubwa mbere tubigize so abantu boba bashaka gufasha mu yindi myaka tuzo- ah, tuzobigira ah, turabahaye karibu bazoze badufashe ah, nimba bafite ibyiyumviro bashobora kuduterera byose tuzobyakira Mm. tubandanye ku murongo wa telefone twakira abandi banywanyi b'ijwi rya amerika louis michel amahoro neza ukomera kwemera oriyani urahora akomeye mukomere mukomere ntabwo twaherukanaga ntitwari duherukanye kabisa
mfite akabazo ego ariko mfurizana n'umutumire yego arakumva nirankunda agiye kuza mu burundi agiye kuzana n'abahanga we Mm.
abahanga cyane yewe harimo n'abahanga mu byerekeye n'amenyo harimo abadantisitari nabyumvise Mhm, mhm.
ariko noneho akabazo ngiye mfite namwazana ise wamutumire rwose ko ugiye kuza kuki wahisemo uburundi bwonyine ugiye kuza hano muri afurika hano yo hagati afurika santarari Mm.
wicaye mu burundi bwonyine kubera iki kuki cyangwa abaturage abanyarwanda kuki utaje mu mu bugande kuki wahibagiwe kuki wagiwe tanzania kuki wibagiye hariya hirya murimo muri kongo ubwo ndashaka kumubaza ubwo wenda ntabwo yaba yaragize amarangamutima ntabwo kabazo konyine gusa ego ego murakoze cyane ah, louis michel muri icyo kibazo ah, mwese murabizi rero igihugu cy'u Burundi ni igihugu cy'amavukiro so urumva ibintu ari ibya mbere ndabigize ntangurira mu burundi nta handi ariko bigenze neza ah, niho rero tuza turondera yuko twogenda muri kigali muri tanzania ahandi hantu so uyu mwaka ni umwaka bwa mbere tubi- tubitanguye so mumbabarire ah, ahandi hose tuzohashika Mm. Ah, ku bijyanye n'uburyo abanyeshuri bwo kuzoja mu ishuri ngo bavyige canke bazoza batanga ubwo buhinga bagende hari igikorwa cyo kuzobandanya bakurikirana abo banyeshuri canke abo ba- bantu baba barahaye ubwo bumenyi bwa mbere Ah, ni abo bahinga biteguye kubafasha gute kubandanya iki gikorwa yego ubundi iyo shyirahamwe yitwa ah, burundi france international ah, turiko turakorana ah, ifite ugwaruka ibihumbi mirongo itanu n'itanu ah, ba- bafasha bafasha mu burundi kuri umwaka so iyo rero shyirahamwe ah, irafite ibintu bitandukanye ihora ibigisha ah, minsi yose bafite ah, ah, ibiro mu mu ntara ah, zose zi- ziri mu burundi so nibo rero turiko tura- turafashanya kugira turabe ingene ah, iyi summer camp ah, izobera mu kwindwi tuzogume tu- turaba ingene twoguma tu um, twigisha abarundi bari mu burundi kubera ibintu vya- vy'amenyo si ibintu ushobora kumenya umunsi umwe hama nyene ubyi- uvyibagire ni ibintu nyene tukeneye ku- kuguma tu- tushira imbere ah, kugira abantu ntibazovyibagire canke ah, ah, bazogume ba- bavyiga urakoze cyane reka tubandanye n'abandi ku murongo wa telefone damasena uraho neza ego nariko nda- ndiyumvira kubera ko twebwe n'ubujumbura burazi yuko radio ntituyumva ariko twarutumye ku rubuga ngurukanabumenyi ibyo bijanye n'ibinyabushobozi uko bikorwa n'ingene bimeze kuko dufite amakenga nubwo bikora neza eh, hari hari aho byagize byagiye bikoreshwa nko muri bararudi mu burundi bisize ubushomeri butari buke mu bakozi sinzi rero ko bazokora bakora kugira ngo nibyatera imbere eh, nk'ibyo bigira ingaruka mbi mu bakozi ku- ubuzi bumwe bumwe bugakorwa n'amamashini Ah, kuri icyo wowe ubyiyumvira ku iki iyo haje ubumenyi bushasha ubuhinga bushasha ugasanga abantu bato bato abantu basanzwe barabuze ubuzi n'ubwo biba bisa nk'uko umenga ni iterambere rije mu gihugu we kuri icyo ubyumvira ku iki Ah, ico ni ikibazo ciza cane Ah, nino muri amerika natwe turiko turibaza ico kibazo nyene Ah, ibintu tu- tuba tu- tutazi ah, ni vyiza kugira tubimenye Ah, ni biki bikora iki bikora gute kugira natwe ah, tuzovyige Ah, si ukuvuga yuko naho turiko turavyiga yuko bizotangura gukora uwo- uwo munsi nyene canke uwo mwanya nyene ni ibintu bizoba mu mu gihe kiri imbere so turiko turavyiga kubera naho tutabishaka bizoza Ah, biriho you know, vyatanguye so dukeneye kubimenya natwe kugira nivyatanguye gukora natwe ntituzobe inyuma Ah, mu bijyanye no kwitabira nk'inyigisho nk'izo mutanga kuri wewe impanuro ufise n'izihe ku bakenyezi n'abigeme Ah, im- impanuro noba mfise ah, y'abakenyezi n'abayigeme ni bakeneye guhashika Ah, ntibatinye ko ibi bintu nyene turiko turavuga ngaha ah, kw'iradiyo kw'iradiyo yacu yuko bitabaraba canke ibintu tuzo- tuzoba turiko turigisha bitabaraba Ah, je nibaza ko kugira uburundi butera imbere tuzo- bizokena ko abahungu n'aba- n'abakenyezi cyangwa abagabo n'abakenyezi bose ba- baronka ama opportunities ah, ari imwe so Ama- amahirwe eh, Mm.
so nabo bakeneye guhashika nabo bakeneye kubimenya ah, ntibatinye Na- nibyo nababwira
nshuti banywanyi namwe bakunzi b'ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo fm yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mwatwumvira ku mirongo ya metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
n'ako gatangazo gashoje aya makuru yacu twabagezagaho muri uyu mugoroba ndabashimiye cyane rwose ko mwayakurikiye maze mukomeze mugubwe neza na radiyo yanyu ijwi ry'amerika murakarama